iyi radiyo mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abadepite n'abasenateri bakomoka mu ntara ya kivu y'epfo baramagana ibitero byagabwe mu mujyi wa bukavu mu ijoro ryakeye kuwa gatatu kubona umujyi nka bukavu guba atake abaredele batazwi bakinjira bakagera mu mudugudu bakinjira mu makarite gamwe gatagombwe kwinjiramo n'inyeshyamba byaradutunguye depite tite nabagera hakizuwera wo mu karere ka karehe ari i kinshasa muramwumva mu kanya abacuruzi b'abarundi bishyize hamwe kugira ngo bashobore guhangana neza mu karere ka afurika y'uburasirazuba eyashe hakaba rero iki gikorwa ari igikorwa kigamije gukuraho inzitizi mu bucuruzi iki gikorwa kiri mu ngingo zirindwi zikomeye muri aka karere abikorera kugira ngo bagire amahirwe menshi yo guteza imbere ubucuruzi guteza imbere ishoramari muri uyu muryango wa continental free trade area jean bosco karisa umukuru w'ishyirahamwe ry'abacuruzi mu karere ka eyashe iwanyu mu ntara turajya mu karere ka rutsiro mu rwanda aho ijwi ry'amerika yabonye abana birirwa mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro aho kujya ku ishuri ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezwaho na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yabujije abaturage bayo kugirira ingendo muri etiyopiya ishyira icyo gihugu ku rwego rwa kane rw'igipimo kigaragaza urugero rw'umutekano muke yavuze ko ibujije abanyamerika kujya muri icyo gihugu kubera intambara imvururu muri rubanda ihagarikwa ry'itumanaho gufata bunyago n'iterabwoba bishoboka ku bice byo ku mupaka ibyo byabaye nyuma y'aho leta ya etiyopiya itangarije ibihe bidasanzwe mu ntambara imaze umwaka ihanganyemo n'ingabo z'intara ya tigre leta zunze ubumwe za amerika arabiya sawudite n'ubwongereza basohoye inyandiko bahuriyeho ejo ku wa gatatu ivuga ko ishyigikiye sudani irangwa na demokarasi n'amahoro abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa gisivili muri icyo gihugu tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka muri iyo nyandiko yasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ibyo bihugu byise iryo tsinda quad for sudan byavuze ko bishyigikiye ko ubutegetsi bw'igihugu n'inzego za leta bisubira mu maboko y'abasivile bihamagarira impande zombi kujya mu biganiro bigamije kugarura amahoro n'umutekano muri icyo gihugu igisirikare cyahiritse ubutegetsi muri sudani hashize ibyumweru bibiri hari ukutumvikana hagati y'abategetsi ba gisirikare n'abasivili muri leta y'inzibacyuho ibyo byasubije inyuma gahunda y'imiyoborere myiza yari itangiye muri iki gihugu kuva Omar al-Bashir ahiritswe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umukuru w'igisirikare muri Sudan Abdel Fattah al-Burhan we yavuze ko guhirika ubutegetsi bw'inzibacyuho byari ngombwa mu rwego rwo kwirinda intambara muri Nigeria amatsinda y'abatabazi arasiganwa n'amasaha agerageza gushaka ababa bakiri bazima mu mpanuka y'igorofa rimaze iminsi itatu rigwiriye abantu barenga ijana i Lagos mu murwa mukuru w'ubucuruzi abashinzwe ubutabazi bamaze kurokora abantu icyenda kuva ku wa mbere naho abahitanywe n'iyo mpanuka bamaze kumenyekana bageze kuri makumyabiri na babiri nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi bw'umujyi wa Lagos benshi mu bafite ababo bakoraga kuri iri gorofa batangiye gucika intege komiseri wa leta ya Lagos Benga Omotoso yatangaje ko ubutegetsi bwashyizeho itsinda ryigenga rigizwe n'abantu batandatu b'abahanga mu by'ubwubatsi bahabwa inshingano zo kumenya icyateye impanuka kandi basabwa gutanga inama zigamije kwirinda impanuka nk'izi mu bihe biri imbere bahawe ukwezi kumwe ngo babe batanze umwanzuro wabo ibiro ntaramakuru by'abanyamerika ep byamenye ko inyigo yigenga yakozwe muri minisiteri y'ingabo y'amerika pentagon yanzuye ko igitero cy'indege z'intambara zitagira umupilote cyahitanye abaturage kabul mu minsi ya nyuma y'intambara yo muri afghanistan kitatewe no kwitwara nabi cyangwa kurangara bityo bikaba bitazakurikirwa n'ibihano iyi nyigo yagaragaje ko habayeho kutumvikana mu guhana ubutumwa bugendanye n'intego y'ahagombaga kugabwa ibyo bitero ibyo biremezwa n'umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Amerika wabonye iyo nyigo ibiro ntaramakuru byo muri Siriya byatangaje ko abasirikare babiri ba leta bishwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bashyigikiye leta ya kiyisilamu hafi y'umujyi wa Palmira uri hagati muri icyo gihugu amakuru agaragara mu bitangazamakuru byo muri Siriya aremeza ko muri iyi minsi abo barwanyi bakajije umurego bagaba ibitero ku ngabo za leta ayo makuru yemeza ko hari hashize iminsi ibiri mu burasirazuba bwa siriya abarwanyi bashyigikiye leta ya kisilamu bagabye ikindi gitero cyaguyemo abasirikare barindwi ba leta n'abarwanyi bashyigikiwe na irani abarwanyi ba kisilamu bakomeje kugaba ibitero bikomeye ku batavuga rumwe nabo muri siriya na iraq nubwo batakaje igice kinini cy'aho bari barigaruriye aba barwanyi biganje mu bice byo mu butayu bwa badiya muri siriya ahagenzurwa n'ingabo za leta n'abarwanyi bashyigikiwe na irani n'uburusiya mu rwego rwo kwihimura ku barwanyi ba kisilamu indege z'intambara z'uburusiya ku wa mbere zagabye ibitero cumi na bitanu hakekwa ku bindi y'abarwanyi ba kisilamu nk'uko byemezwa na siriya urukiko rwo muri myanmar rwanze ubusabe bw'umunyamakuru w'umunyamerika danny fenster bwo kuburana ari hanze uru rukiko rwongeye ikindi kirego ku by'umunyamakuru umaze amezi atanu afunze yaregwaga yari asanzwe yararezwe gukwirakwiza amakuru y'ibihuha hagamije guteza imvururu muri rubanda no kwica itegeko ribuza kwishyira hamwe mu buryo budakurikije amategeko ashinjwa guhura n'abarwanya ubutegetsi umwunganira yavuze ko ikirego gishya cyo kwica amategeko yerekeye abinjira n'abasohoka mu gihugu cyongeweho ejo ku wa gatatu uru rukiko rwafashe iki cyemezo mu gihe Bill Richardson wahoze ari ambasaderi wa Amerika muri ONU yasuye Myanmar. Uruzinduko rwa Richardson rwari rwatanze icyizere ko ashobora gusaba ko umunyamakuru Danny Fenster yarekurwa dore ko yari asanzwe azwiho kugerageza kubohoza abanyamerika bafungiwe mu bihugu bitabanye neza n'Amerika.
urakoze Geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadi wacu voa akadomo komu naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abadepite n'abasenateri bakomoka mu ntara ya kivu y'epfo baramagana ibitero byagabwe n'agatsiko kiyita ko kari mu mutwe w'inyeshyamba za cpca a64 ibitero byagabwe mu ijoro ryakeye kuwa gatatu mu duce dutandukanye tw'umujyi wa bukavu izo ntumwa za rubanda ziravuga ko habaye ukudakorana neza kw'inzego za gisirikare n'iza gisivile mu guhanahana amakuru maze kuvugana n'umwe mu bashyize umukono kuri iryo tangazo depite tite na bagera hakizuwera wo mu karere ka karehe ari kinshasa atangira ambwira icyatumye baryandika icyatumye dushyiraho rya tangazo twabaye siripuri kubona umugi nka bukavugu ba atake abaredele batazwi bakinjira bakagera mu mudugudu bakinjira mu makarite gamwe gatagombwe kwinjiramo n'inyeshyamba byaradutunguye bidutunguye alo le perezida kokise witwa martin bitijura araduhamagara tubicara tubiganiraho icya mbere nuzabo kondane cette attaque la kuko twabaye siripuri icya kabiri twabonye yuko habayemo nka negligence y'amaserivisi de sekirite kuko mu kiriya cyumweru inyeshyamba zateye ahitwa ikabamba ni ku mupaka wa teritwari na kalehe na kabare akaranse kilometre au nord de bukavu baratera bafatamo umunani babaha amakuru nka kiriya cyumweru abandi batera ahitwa ikaziba ni muri warungu bafatamo inyeshyamba nkeya nyuma yaho nka kino cyumweru muhereze kino cyumweru gishize abayekijya bafata abantu bafite intwaro mu kampisi ya iyobe universite officier de bukavu ibyo ni ibintu byari seso de sinyo for zagombye gutera le service de securite gufata ingamba zuzuye kugira ngo barebe ibyo bintu babihagarike amakuru yo babonye kuri abo bafashwe ntabwo bwatumije bafata le disposition itiri kugira ngo ibyo bitaba ubwo rero nous avons fistige le manque de collaboration yabonetse hagati y'abategetsi ba gisivile n'abagisirikare kuko buri muntu yatanze itangazo rye n'undi atangaza itangazo rye ariko uriya mutwe wa CPCA A64 ni umutwe uvuga ko ari umutwe wa politiki na gisirikare ugamije guhindura ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu itangazo ryanyu ko ntacyo mubivugaho kigaragara urabona buno hari inyeshyamba nyinshi buri muntu wese arahaguruka aka- akagira icyo yitwaza akarebandika vuba ari kwitwaza article soixante quatre ubwo rero kuko tutatwa tugishakisha kuko ntabwo azwi ni umutwe mushya daye agomba kuba ari n'umuntu wo kubyiyitirira atari n'abantu be kuko ni umuntu utawuzwi muri sidikivu aravumbutse atanze itangazo ubwo rero ntabwo twahita tu- twemera turacyashakisha amakuru yimbitse serivisi de sekirite kugira ngo ziduhe amakuru uwo muntu ntabwo yari azwi ubwo rero kuba yiyitirira ngo ni wowe wateye umujyi wa bukavu turacyaritohoza turebe sirelema ibyo avuga ari ukuri hari gahunda mwaba mufite nk'abatowe nk'abadepite mu rwego rw'igihugu ndetse no mu rwego rw'akarere ko muri sud kivu ko kugira ngo mumanuke muze muri utwo turere aho za karehe aho za murenge aho za fizi aho za uvira murebe abaturage mubabaze uko bameze niba umutekano wabo utunzwe neza nibyo eh, gahunda ejo twagize amahirwe yo kubona na biro ya- yacu ya asambule nasiyonali ubwo batwemereye yuko muri ino minsi tugomba kugenda tukajyayo tukaganira n'abalideri roko kugira ngo tu- kuko nk'umurenge par exemple isizi uvira izo nyeshyamba zimaze iminsi zirwana zica abantu abantu bahunga antuka nuzabo fisije sa ubwo batwemereye ko mu minsi iri imbere turagenda tugiye kuganira n'abalideri roko bose tuganire kuri icyo kibazo kuko ntago twakomeza gu- guhagararira abaturage bari guhunga bari gupfa badafite umutekano kandi ubutegetsi bubereyeho kugira ngo buhe abaturage bose umutekano turabifite bwana veniste kizimana depite hakizuwera ndabagira tite watorewe mu karere ka karehe ndagushimiye cyane ku bw'aka kantu uhaye ijwi ry'amerika Ah, ndagushimiye nanjye kuko uri kutubwira ngo duhe abaturage bacu amakuru bikurikiranye n'ibyabereye biriya ahubwo icyo dusaba cyo nakongeraho ni ukugira ngo abaturage be kwifatanya n'izo nyeshyamba kuko abenshi bara- barapfa bazize ubusa nibyo turi guhamagarira abaturage birinde birinde cyane cyane ndetse bakorane n'inzego za gisirikari n'iza polisi kugira ngo batange amakuru yuzuye dukeneye yuko umutekano uboneka mu karere k'iwacu murakoze cyane nawe urakoze honorable depite
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abacuruzi b'abarundi bishyize hamwe eh, kugira ngo bashobore guhangana neza mu karere ka afurika y'uburasirazuba ayo yashe barasaba leta y'uburundi kubafasha kubona amadovize ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi eloge wirikaneza ibikorwa byo gutanguza urwo rubuga rushasha ku mugaragaro byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abyugurura christophe mutwa umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubudandaji yavuze ko ari akaryo keza ku bagwizatunga b'abarundi n'abadandaza muri rusangi kuko abantu barabiye hamwe bungurana ingufu n'ubwenge ibi byunganirwa cyane n'ukuruna n'imansa rufite icyicaro i arusha muri tanzania ruriko rukorana n'amabanki yatoranijwe muri afurika mu mugambi wo guteza imbere abacuruza iri huriro rifite kandi ihangiro ryo guhanahana amakuru hagati y'abagwizatunga n'amaleta kugira urucuruzwa rukorwe neza kurusha mutwe yahamagariye abadandaza n'abagwizatunga kwijukira kuja hamwe n'abandi mu bihugu vy'akarere no ku mugabane ibi navyo bizoza ari uko abagwizatunga b'u Burundi bagiye bariyandikisha muri urwo rubuga abahinga muri iyo banki yo muri afurika ya Afrexim Bank baje ngaho kugira bayisigure bayibasigurire neza hanyuma abarundi b'abagwizatunga nabo baje hamwe n'abandi ntibasigare inyuma kuko burya iterambere ry'igihugu n'ibi birimwo yuko abagwizatunga boja ku rugero rumwe n'abandi bagwizatunga bo muri afurika kugira bamenye ibiriko birakorerwa ahandi bashobore guhanahana ibidandazwa muri ubwo buryo abakorera mu bisata bitandukanye uhereye ku burimyi mukerarugendo abanyemari abakora mu vyerekeye gutuma tumana kw'amakuru n'ibindi ntibari batanzwe i bujumbura jean bosco kalisi umukuru w'ishirahamwe ry'abadandaza mu karere ka yase yatangaje ko ari ihuriro rizokuraho intambamyi nyinshi akaba rero iki gikorwa ari igikorwa kigamije gukuraho inzitizi mu bucuruzi iki gikorwa kiri mu ngingo zirindwi zikomeye muri aka karere abikorera kugira ngo bagire amahirwe menshi yo guteza imbere ubucuruzi guteza imbere ishoramari muri uyu muryango wa continental free trade area ni umuryango ufite abaturage bangana na miliyari imwe na miliyoni magana atatu tukaba rero tureba ari amahirwe menshi ukurikije imibare yagiye ikorwa na banki mondiyari igaragaza ko tugize amakuru amakuru dukuyeho inzitizi mu bucuruzi uyu muryango washobora gukura abaturage hafi miliyoni ijana mu bukene mu bwigunge kalisa rongo ishyirahamwe ry'abacuruza muri afurika y'ubuseruko agaruka ku bintu bitohara kugira urudandazwa rugende neza ku ruhande rw'uburundi asanga intambamyi nyamukuru ari ubukene bw'amafaranga y'agaciro agahara mu ruganda ntibacure icya mbere ni ukugira politiki nziza sitrategi yo guteza imbere ubucuruzi icya kabiri gikomeye ni ugutanga inforomasiyo niyo twita trade information mu cyongereza icya gatatu ni ibikorwa remezo imihanda kureba neza ko imeze neza za duwani ko zikora neza ikindi cya gatatu gikomeye ni amafaranga finansoma yo mu bucuruzi nabonye muri burundi amadovize ntabwo aboneka ntabwo rero wagera kuri ririya soko iyo ugiye ufite ikibazo cy'amadovize amadovize amadovize agomba kuboneka amabanki agomba gutanga amadovize kuko iyo ducuruza muri ariya masoko ni ngombwa kugira ngo abikorera babone amafaranga rero tugashishikariza guverinoma no kugira ngo amadovize ashobore kuboneka ku isoko rusange ishyirahamwe ry'abacuruza muri afurika y'ubuseruko rishishikariza abadandaza n'abagwizatunga b'abarundi kwijukira cyane kuja mu mashyirahamwe yo mu turere dutandukanye uburundi bwiyunzemo n'ibindi bihugu kugira hejuru y'ubumenyi n'isoko ryagutse kurusha banakurweho amakori ku bicuruzwa n'ivyo badandaza canke bashora eroje urikaneza ijwi rya amerika
Washington ijwi rya Amerika inama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ibera mu gihugu cya Ecosse ibihugu birenga mirongo ine byashyize umukono ku itangazo rivuga ko bitazongera gukoresha amakara acukubye kuzimu mu gihe ibihugu ijana na mirongo icyenda byiyemeje guhagarika kuyakoresha gusa bimwe mu bihugu bikoresha cyane ubwo buryo ntangangufu nka leta zunze ubumwe za Amerika Ubuhinde Ubushinwa na Australia ntiburabyitabira Jean Apolline Apollinaire Kiyori ashinzwe imigambi yo kwikingira ibiza n'ibyaduka mu mujyi wa Londres mu gace ka Buckingham na Dagenham hamwe nawe turagaruka ku cyemezo abakuru b'ibihugu bafashe cyo guhagarika itemwa ry'amashyamba mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu ni ukuvuga ngo birashoboka cyangwa ntibizoshoboka bishobora gushoboka mu gihe hariho politiki nziza y'ibihugu igihe abarongozi n'abandi bose byega bazumva kumwe hanyuma bakaba bafite uburyo n'ubuhinga kugira ngo bashyire mu ngiro batere ayo mashyamba aho yavuye cyangwa aho yagabanutse kuko nk'uko musanzwe mubizi yaba amashyamba rimwe manini dusanzwe tuzi amashyamba ya amazone yaba agiye muri congo cyangwa ay'i burundi twita mu kibira ishyamba rya nyungwe uko tuyazi haheze imyaka mirongo ibiri twitwa kimeza ubu rero ibyo byose bizosaba ingufu zidasanzwe ishaka rya politiki ridasanzwe hanyuma n'abo byega bose bakazumva kumwe kudashoboka naho bishobora kuva ku kubura uburyo cyangwa hatari politiki nziza yumvikana cyangwa naho umugambi wo gusubira gutera ibiti abanyagihugu cyangwa abandi bega yaba amasosiyete sivire baba ayandi masosiyasiyo kumbure batashyizwe muri uwo mugambi ngo bawumve bawutahure hama bongere bawushyigike jean polinaire uh, kiyori ushinzwe imigambi yo kwikingira ibiza n'ibyaduka mu gace k'umujyi wa londres ka bakingi na dagenam ibyo uhakora wagusaba kubikora mu mujyi wa bujumbura mu burundi waherahe aho nohera nohera ku batware bo hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu hama ukajya muri guverinoma asanzwe arongoye kuko nibo bashyiraho politiki y'igihugu igihe rero twicaranye tukayaga tukumvikana imigambi n'imigabo tugiye gukora niho n'ibindi bidashobora gushoboka ahandi noca ngenda ni mu bo byega ahandi ko mvuga nka zirya nzego zishinzwe ibintu byo gutabara ibiza haba mu bapolisi kuri bajya twita abapapere komisiyo cyangwa abashinzwe amagara y'abantu nabo noje hamwe tukicarana tukaraba ingene bokora neza bagakorana neza hakabaho eh, ukumvikana bose bakumva eh, umwe wese akumva icyo ashinzwe ibikorwa byiwe kugira ngo hagize icyaduka ntihagire uwita mu by'u- mu by'uwundi mugabo umwe wese akora icyo ashinzwe kandi bose bafite umugambi umwe ari uwo gutabara amagara y'abantu gukingira ibidukikije noneho dufate urugero rw'ikiyaga cya uh, tanganyika Uh, iyo cyuzuye abagituriye nko mu gatumba barara rubunda bakimuka niba amazi akomeje kuzamuka azamanurwa n'iki amazi ashobora kuba azamurwa nyine n'izi ngorane z'ihinduka eh, z'ibihe cyangwa bishobora kuba kuva ku bindi bintu kumbure abashakashatsi bazotegazwa kugenda bakagira amatohoza yimbitse bakaraba igituma icyo kiyaga cyaduze kandi kumbure hari haheze imyaka myinshi ibyo bintu bikaba urumva rero hagomba kuba eh, ubusesenguzi abahinga ba- bakaruhariwe bakagenda bakiga bakaraba igituma uwo mwuzura wabaye kumbure bishobora kuba ari inzuzi ku- zisuka muri tanganyika kumbure ashobora kuba ari ibindi ibi rero bisaba abahinga ka- karugenewe mugabo ibyo bizotuma ah, haba abantu babura ubuzima bwabo leta igomba gushyiraho imigambi eh, ika- ikavuga bati mbega ibi bintu bibaye aba bantu dushobora kubashyira hehe ibyo byose ni ibintu rero eh, turi kumwe na leta y'uburundi n'abandi bega bega twicara hamwe tukaganira tugatorera umuti dusanzwe tunabikora ngaha mu mujyi wa londres arakunda kuba imyuzure imyuzure yabaye no mu budage mu minsi iheze aho yaherekenye abantu amajana abiri igikuru ni uko abantu baba bari kumwe ba- bakigira hamwe eh, bakagabura ubume- eh, ba- bagatangira ubumenyi eh, na experience baba basanzwe bafite aha rero eh, ni- niko ndabibona ukuntu zogenda kugira ngo uwo mwuzure ntuzuratera ingorane haba mu banyagihugu cyangwa eh, mu bihugu
jean apollinaire kiyori ushinzwe imigambi kwikingira ibiza n'ibyaduka mu mujyi wa londres mu gace ka bakingi na dagenam ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane kubona abandi imirimo dusubire mu rwanda mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka rutsiro intara y'uburengerazuba bw'igihugu abana birirwa mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro aho kujya ku ishuri bavuga ko babiterwa na mikoro make y'ababyeyi babo eric bagira ubusa yanyerekeyeyo kureba uko byifashe
turi mu misozi miremire yo mu murenge wa rusebeya ni agace kiganjemo ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro umucukuzi yifashishije umupira muremure wagenewe gutwara amazi ishashi n'umufuka ushaje aroherereza umwuka wo guhumeka bagenzi be bari mu mwobo bagereranya ko waba ufite nka metero ijana mu butambike uyu mugabo duhimbye munyakazi na bagenzi be bacukura umucanga bayungururamo gasegereti namusabye gusobanura ijwi rya mbere kuko yoherereza umwuka bagenzi be n'imvano yabyo umufuka turawuca tugashyiramo akantu k'agatembo ngaka ubwo noneho hano urabona ko tuba twahaziritse noneho iyi shashi ivamo isukari ubwo turapomba umwuka uri kuva hejuru niwo ujyanamo ugaseseramo hirya iriya ukagenda ukageramo etiriye imbere ubwo ukuramo ikintu bita gaze ibiriyo none se umenya gute ko wabagezeho nyine injyayo nanjye cyangwa bakaza kundeba kaza kandeba ati nishyiremo umwuka ubayemo muke wahahaga none se ubu buryo mwabuvumbuye mute
ni ukuvumbura nyine nk'uko abantu bavumbuye gukora amabuye Aha mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Rutsiro haboneka imirimo itandukanye. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika benshi usanga ari urubyiruko batuye kandi bakomoka muri aka gace. Muri make bemeza ko nta yindi mirimo bazi kuva bamenya ubwenge uretse gucukura amabuye y'agaciro. Ni imirimo igoranye ariko nanone bakesha amaramuko. Ijwi rya Amerika ryasanzura urubyiruko rwinikije mu mirimo yo kuyungurura umucanga. Bahiga mu gasegereti.
ikintu gicucuzwe ni amabuye iyo dukora tugakuramo amafaranga twamara kubona amafaranga tugenda tukayahahisha ejo tukongera tukagaruka nuko tubayeho mu buzima busanzwe iyo umuntu ahembwe menshi yagura n'agatungo agashyira mu rugo akaba ari gukora akagenda akabyara ugasanga umuntu yateye imbere da- birabafasha mu yandi magambo Eh, biradufasha cyane amabuye biradufasha rwose kuko niho dukura amafaranga nta handi twe twaramenyeye guhinga ntabwo ibi byamaze kutwisha ntabwo tubizi Eh, namenye ubwenge amabuye bwarapfuye nta kindi nakoze nakoze amabuye ariko nitejeje imbere da ukurikije imvune iba muri iyi mirimo hari abashobora kwibwira ko ikorwa n'abakuze gusa igihabanye n'ibyo aha mu karere ka rutsiro mu mirenge itandukanye irimo n'uwa rusebeya usanga n'abana bato buri umwe n'igiti yasubira mu micanga bakuru baba barangije kuyungurura nawe ahigamo amabuye y'agaciro cyangwa bafite imifuka batunda imicanga nabo bajya kuyungurura benshi iyo barabutswe umuntu batazi muri ako gace amaguru bayabangira ingata baba bikanga ko yababangamira mu kazi bakora mu buryo butemewe n'amategeko abemeye kuvugisha ijwi rya amerika ni abemeza ko bari mu kigero cy'imyaka cumi n'irindwi na cumi n'umunani y'amavuko bavuga ko baba bagiye gushakisha amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri ufite imyaka ingahe zuba cumi n'irindwi cumi n'irindwi ahubwo wagombye kuba uri ku ishuri
ndenda kujyayo ubwo nibyo cyangwa amabuye yaragutwaye sha ndenda kujya gutambuka ndakujya kwiga ngiye kuyakora muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri niho natangiye kuyakora wowe ufite imyaka ingahe cumi n'umunani ariko n- nibwo buzima bwanyu hano nta bundi bimeze bite nibwo buzima bwacu nibyo bidutunze kuko nta kindi cyatubeshaho kwiga ndi kumva nzajya gu- kwi- nzasubira mu ishuri ku wa mbere iyo tubaduhaye ikiruhuko nyine tuza gushakira amakayi mo hano abacukuzi bamwe baganiriye n'ijwi rya amerika wo mu murenge wa rusebeya bavuga ko iki kibazo cy'abana bahugira mu gucukura amabuye y'agaciro gihangayikishije bakavuga ko ntako inzego z'ibanze ziba zitagize ngo zibakure muri ibi birombe ariko bikanga bikaba iby'ubusa mu kiganiro na bwana tom mutembe umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka rutsiro asa n'ushidikanya ko aba bana bakiri mu birombe ku rundi ruhande avuga ko bajya bagira igihe runaka cy'ubukangurambaga bugamije kuvana abana mu birombe no mu mafamu y'amatungo bakagana ishuri
mubona gitanga umusaruro rero biradufasha cyane ubu bari- ubu bari mu gusoza bari mu kugisoza ubwo ahubwo aho ngaho mu mabuye y'agaciro sinzi niba ari rusange kuko hari n'abacika ababyeyi bakagenda bakagenda bihishe ntitwabashije kumenya umubare wa nyawo w'abana batiga bayobotse ibirombe by'amabuye y'agaciro aha mu karere ka rutsiro imibare iheruka gutangazwa na minisiteri y'uburezi mu rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yavugaga ko byibura bagera muri batanu ku ijana bataye ishuri kubera ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda barimo ababuze ubushobozi abashatse abagabo imburagihe n'abahisemo kujya mu yindi mirimo indi mibare ya minisiteri y'uburezi yo mu bihumbi bibiri na cumi na kane yagaragazaga ko abari kuri cumi na kabiri n'ibice bine ku ijana bataga amashuri yo mu cyiciro cy'abanza naho abandi cumi na bane n'ibice birindwi ku ijana bataga amashuri mu cyiciro cy'ayisumbuye aha bagira ubusa ijwi rya amerika irutsi mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze eric bagira ubusa aha niho dusoreje aya makuru hamwe n'amakubiri ya baru wamfashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi nifurize umunsi mwiza abitwa ba jessica kimwe n'abafaratiri bo mu iseminari nkuru ya nyakibanda bakiri mu byishimo by'umunsi mukuru wa mutagatifu charles borome witiriwe iyo ngoro ivamo abasaruzi b'imana umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana
ababyeyi babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashira akabo k'amazima kano kuri mvura ingero utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye umusaza tura